ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaganira ku ndwara ya kolera mu bice bimwe na bimwe by'uburundi ariko mbere y'uko tugera muri icyo kiganiro nk'uko mubimenyereye mureke tubaho umusogongero ku makuru avunaguye yo mu burundi frederic nkundikije turi kumwe fred wiriwe neza Mwiriwe neza Thomas mwiriwe neza namwe inshuti mwese muteramanye ni radio hijwi ry'Amerika incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe mu gisagara ca Ngozi abanyeshuri bari mu kiruhuko baritaweho cane kugira ngo ntibahitanwe n'ibibasamaza mugezi wacu Jean Bosco Ndarurinze yarishikiye yishikiye kuraba ukuntu abanyeshuri bitaweho Jean Bosco mwiriwe neza
Mwiriwe cyane Frederic mwiriwe abo banyeshuri bakora iki muri iki kiruhuko
ego fedi ku ruhande rumwe hari ibikorwa bisanzwe bitegekanijwe na leta y'u Burundi ibyo nabyo biriko birakurikizwa aho ingozi buramatari w'intara ya ngozi albert nduwimana akaba yatubwiye ko abanyeshuri bariko barakora ibikorwa bitandukanye by'iterambere muri bimwe bita amakamp de travail mu rurimi rw'igifaransa bubaka ahasanzwe hari inyubakwa rusange ku rundi ruhande abanyeshuri bararihirwa n'ababyeyi babo bagakurikirana ibyigwa bijyanye no kwiga ururimi rw'icyongereza abanyeshuri twashoboye kuvugana batubwira yuko ibyo byigwa bibafitiye akamaro kanini na cyane cyane ko bibategura kwinjira nyezina mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu bya afurika y'ubuseruko urundi ruhande rugizwe n'abanyeshuri usanga bonyine ubwabo bajya kwirondera ibikorwa haba hari ko harubakwa amazu abenshi rero ugasanga ni abanyeshuri bava mu miryango ibayabaye aho bavuga yuko bariko barondera amafaranga azoheza akabafasha kuronka ibikoresho by'ishure ni ukuvuga imyambaro amakaye n'ibindi ndetse rimwe na rimwe amafaranga bakuramo agafasha mu miryango yabo mu kuronka imfungurwa kuko hari aho usanga nk'uko babivuga imiryango idashobora kwitunganya bikuye mu bijyanye no gufungura turetse izo ngaruka nziza muvuze hari izindi zibonekeza z'ukuntu abanyeshuri bariko barakora ibikorwa bihambaye kandi badata umwanya hari ikintu kimeze nk'ubudasa urabye ahandi ahantu mu ntara abanyeshuri batitaweho gutyo
ego ubudasa burahari ko mu gisagara cya ngozi ntabwo haboneka cyane abanyeshuri baba ariko bariyereza nk'uko bisanzwe bikunda kuboneka ahandi atari bakuru babona ariko bari mu nkino bari kumwe n'abakuze ariko kandi ntabwo byoroshye kubona ariko abanyeshuri batubwiye ko hariho uwundi mugwi w'abanyeshuri usanga batitaho ibikorwa nk'ibyo abo rero usanga bahura n'ingaruka mbi nyinshi cyane bari mu byo bita amarigara jean bosco urakoze turagutera akamo mu isaha imwe kugira ngo uduhe ayandi makuru yerekeye uko kuntu abanyeshuri bitaweho n'ukuntu izindi ntara zishobora gufatira akarorero kuri abo banyeshuri b'ingozi muri iki gihe kandi hariho ikibazo hagati y'abarimyi bo mu rumonge hamwe n'abarimyi bo mu gihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi zivuye ku kuntu abanyekongo bashora ibifungurwa mu burundi ariko bobo batarekuriwe gutahukana mu gihugu cyabo ibindi bifungurwa bakuye mu burundi abo banyekongo ntibishimiye ukuntu ibintu bimeze muri iki gihe mugenzi wacu fidelite ishatse yakurikiranye iyi nkuru fidelite mwiriwe neza muriwe neza abarongoye intara ya rumonge bavuga iki kuri uyu mwidogo wumvikana w'abanyekongo
buramatari intara rumonge juvenal bigirimana tumubajije atubwiye yuko ari uburenganzira igihugu cyose kugira ngo gishobore kugumya umwimbu wacu akavuga ko mu burundi yatekere mu ntara ya rumonge kuva ingingo yo kudasohora ibifungwa biba byimbuwe mu burundi ifashwe yuko ibiciro byagabanutse akavuga yuko rero ari kubyiwe ari byiza kandi ko batabishima ari abari ku rushi ubwirinzi barabishima urakoze fidelite turagutera akamo nawe mu kanya kugira ngo uduhe inkuru irambuye kuri uyu mwidogo w'abanyekongo bashora ibintu mu rundi ariko batari kuriwe gutahukana ibindi bifungurwa mu gihugu cyabo urakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikije jean bosco ndarurinze na fidelite ishatse murakoze kuri aya makuru muri isanga korera yaragarutse mu burundi iri mu turere tw'ubuzima aka kabezi bujumbura bakunze kwita bujumbura rural no mu karere k'ubuzima ka bujumbura meri nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubivuga kuva ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa karindwi gushize abantu banduye korera barenga mirongo cyenda bari bamaze kwakirwa rero mu bitaro byo mu murwa mukuru wa komine kabezi umurwayi umwe niwe witabye imana iki kibazo cya korera nicyo tuganiraho muri aka kanya umutumire ni dr ndikumana tade umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu burundi tade dr tade ndikumana muraho murakomeye
yego turaho ndabashimiye cyane aka kanya muduhaye kugira ngo mutubwire uko iyi ndwara iteye impamvu igarutse igihe yarukiraga mu burundi duhereye kuri aba bantu bayanduye ubu mufite igitigiri cy'abantu bamaze kuvurwa bagakira neza
yego murakoze nk'uko mwari mubivuze n'ibyo korera yarateye na cyane cyane mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura ibyo bakunze kwita bujumbura rirare muri mu karere k'ubuvuzi ka kabezi hakaba n'abandi babonetse aha mu karere k'ubuvuzi ko mu mpanuko bw'igisagara tumaze kuronka rero nk'uko mwabivuze abarwayi gushyika uno munsi turiho turavugana mirongo icyenda n'icyenda muri abo rero mirongo irindwi baravuwe barakira barashobora gutaha ariko hariho umwe yashoboye kwitaba imana biturutse ko yari asanzwe afite n'izindi ndwara ntabwo ibyo ntubashikiriza hanyuma biragaragara yuko mu kiringo kenshi iyo ari muci turabona yuko iyo ndwara yakora ikunda kuza iragaruka bitewe n'uko muri aka karere k'imbo na cyane cyane ahegereye ikiyaga cya tanganyika ubushakashatsi bwerekanye yuko ijya migera yakorera ihari mugaca biboneka yuko ari amazi atera agabanuka na cyane cyane zijya nzuzi zari uruzi bahora imigezi yasanzwe iva hariya za kabezi eka n'amazi musanze muzi yuko atoroshe kuronkana cyane cyane muri aya makaritsiye ya ruziba hamwe na kanyosha naho tugenda tubona ko iyo ndwara igaruka niko se dogiteri ubu ngubu muvuze nyine ko mirongo irindwi bavuwe bagakira bagataha undi umwe yitabye imana ni ukuvuga ko muri bariya mirongo cyenda n'icyenda hasigaye makumyabiri n'umunani bameze bate cumi n'umunani abo nabo tugana turaronka ku munsi ku munsi kuko icyo kiza cyatanguye kwiboneka itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'indwi hanavuze muri rusange abamaze gushyika kwa muganga ibitigiri dufise rero ni ibyo muga murumva yuko ibikoresho abaganga imiti ibyangombwa byose bitangwa ku buntu kandi birahari cyo gituma abo mirongo irindwi bashoboye kuvurwa bagataha aba nabo cumi n'umunani usanga ari abantu baje muri iyi minsi itatu tuvuge nko ku wa kabiri ku wa gatatu no ku wa kane ugasanga nibo nuvuga bakiri bakiri ko baravurwa n'abanyeshuri ko bashobora gukira
dr ndikumana nk'aba ngaba baba basubiye mu ngo zabo hari uburyo mufite mubakurikirana kugira ngo batongera kwandura
hari ibikorwa byinshi bikorwa si ukuvura gusa kuko dufatanije n'abajejwe intwaro hamwe n'abantu basanzwe bafashe ubushikiranganji na cyane cyane iyo hateye ikiza nuvuga ngaha shyiramo kuba ruje twavuga abaganga batagira imbibe bo mu bubirigi mu busuwisi hamwe na unicef tutibagiye wemes aho rero hariho twavuga yuko twaragabuye akazi aho iyo umurwayi avuye mu muhana haca haba abantu bagenda ubwo nyine kugira ngo bapompe umuti aho yavuye bica imigera y'indwara yakorera kugira ngo abandi ntibafatwe kandi niyasubira gutaha yakize ntaheze ngo asubire yandure hanyuma hariho n'izindi nyigisho tuguma dutangana cyane cyane tubimiriza abenegihugu ko bonywa amazi meza abadashoboye kuyaronka bakabanza kuyateka bakayabiriza hanyuma bakagira isuku ryo ku mubiri na cyane cyane gukaraba harya bavuye ku kazu ka sugumwe igihe imbere yo gufungura reka mbere n'ahari utuzu twa sugumwe tutameze neza bakadusubiramo aho tutari nabo bakatuyimba kugira ngo eh, turwanye cyane cyane i- ko iyo ndwara iguma ikwirakwira hanyuma nk'aho hatagira amazi twarashyizeho uburyo dufatanije eh, n'igisata cyo mu gipolisi bita protection civile aho twagiye dushira novuga mu kurindira ko regides nayo turakorana ishikana amazi aho hantu tugashyiraho ibintu bita buraderi amazi eh, ubu tumaze gushyiraho novuga eh, aho abanyagihugu bashobora kujya kuvoma amazi meza habiri mu ruziba no mu kanyosha ahantu bita mu kajiji ibyo rero eh, eh, igipolisi ca protection civile ca kiza kiravoma amazi ahari ya regidezo cuzuza muri ayo ma novuga ayo maburaderi ni nk'amasashe manini manini kugira ngo abenegihugu bashobore kuja kuvoma amazi meza eka n'abadashobora kuyaronka aho hariho ibinini eh, bashyira mu mazi kugira ngo bayagirire isuku bice imigera imbere yo kuyakoresha radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'indwara mu turere tumwe na tumwe t'u Burundi abantu mirongo icyenda n'icyenda baranduye mirongo irindwi baravuwe barakira barataha umwe yitabye imana cumi n'umunani baracyavurwa kandi kuvurwa ni ubuntu nk'uko nyine dr ndikumana tade abitubwiye dr tade ndikumana ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida Dr nk'uko rero mubizi ubundi iki kiganiro ni icy'abanyagihugu mukiganirira uwa mbere dufite kuri telefone ni claude claude we wiriwe neza
Ah, mwiriwe Tebazi Kamirindi.
nikose hari akabazo ufitiye Dr ndikumana
Ego, je nashaka kumubaza uwo Dr. Ndikumana Mm,
ku kibazo cy'iyo ndwara ya, ya korera yadutse muri Bujumbura rirare. Mbega boba bariko barakora iki kugira ngo izindi komini zegeranye n'iyo komini yabonetsemo iyo ndwara ni ya- ni cyahe boba bariko barakora kugira ngo bakingire izo zindi komini zegereye kugira ngo ntibafate ni icyahe ikindi yo yo bariko- boba bariko barakora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo mu gisagara cya Bujumbura ntiha- ntihashike kuko murabona ko ikibazo cy'amazi cya- cyakenye kugira ngo kandi kubona n'ubukene ukuntu buhari kugira ngo ntiba- ntibafatwe
ye urakoze cyane claude we Dr ndikumana murakoze.
mbere y'uko mumusubiza ahubwo nagira ngo mwongere mushimangire ko koko na korera yandura umuntu ashobora kuyanduza undi
yego murakoze ikintu cya mbere ni uko nabamenyesha abenegihugu batwumviriza ko indwara ya korera ni indwara iva ku isuku rike hanyuma iterwa n'umugera bita viviyo korere uwo mugera rero ahanini iyo umuntu agiye nko kwituma ahantu hatari mu kazu ka sugumwe iyo migera ikisigara iri ngaho hanyuma eh, igaheza i- i- igashobora gu- ku- kugwirirana na cyane cyane hajya abantu bagenda nko kwituma ahantu hari imigezi hari inzuzi cyangwa mu kiyaga cyangwa ajya amazi bakoresheje arimo iyo migera bakayasesa ahantu umwana ariko ararengana agashobora gutora ikintu aragishyira mu kanwa cyangwa umuntu yafashije gu- gutabariza cyangwa kurwaza umuntu arwaye korera agashobora gukora mu kanwa atakaraje n'isabune navuga rero yuko eh, mu gifaransa bavuga ko ari maradi de mesare ni ukuvuga yuko umuntu iyo afise intoki zicafuye agakora mu kanwa iyo migera rero yayi- yakoze ku kintu cyamaze ku- kwandurwa n'iyo migera cyangwa kiri kw'iyo migera araheza rero imigera ikaca yinjira mu nda ikaca imutera a- agira- acibwamo cyane hanyuma mbere no kumuhitana ikamuhitana byumvikana rero yuko kugira umuntu ayirwanye ikintu cya mbere cya ngombwa ni ukugira isuku abantu bakirinda kuramukanya mu ntoki canke baramukanije canke yagiye gusuzuma umuntu kwa muganga canke hajya ari nk'umuvyeyi yahejeje gu- gu- gu- gutunganya umwana wiwe canke umuntu asanzwe avuye ku kazu ka sugumwe akaba azi yuko ateza gukaraba n'isabune kugira ngo imicafu yoba iri eh, muri birya novuga mu mu- mu mazirantoki ntiheze ngo isubire mu kanwa k'umuntu iko niko umuntu yoyirinda hanyuma ari bajya bavoma amazi yo muri yo mu migezi mu nzuzi zi- zihanamiye igisagara cya bujumbura cyangwa ngaha mu gisagara cya bujumbura aba baba impande ya tanganika ikintu tubasaba ni uko birinda nko kumesura impunzu zagiye ku mwanda mu nzuzi kuko ajya amazi aca atemba akaguma agenda ahererekanya hanyuma eh, abavomye amazi nayo yo mu nzuzi bakirinda kuyanywa batarinze kuyateka Mm.
hanyuma no mu- no mu kibano hakaba isuku umuntu umuhana wose ukaraba ko ufite akazu ka sugumwe gafundikiye neza kugira ntihagire insazi zinjira muri ako kazu zice zigenda ku masahani yateguriye abana cyangwa ku mfungurwa n'abajya badandaza ivyamwa bibisi biba ibintu bashobora gufungura ari bibisi bakirinda kubishyira ahantu handura haca insazi eka mbere n'ababiguze kugira baje kubifungura bakabanza kubironga neza n'amazi kugira ngo bakore kubwo bucafu hariho n'abandi bafise uburiro twavuga budakwije amategeko aho usanga bafise tujya turesitora duto duto aha mu makaritsiye bavuga y'abantu bakirondera ingene batera imbere abantu bacirikiye bakirinda ko harya ahantu usanga bariko baroza amasahani basesa amazi ngaho ugasanga umwanda ni wose bajya nibaza yuko abariko baratwumviriza na cyane cyane abajeje intwaro bodufasha kugira ngo uburiro cyangwa ubunywero budakwije amategeko y'isuku uko bobwugara kugira ngo badufashe yego claude rero ati muri gukora iki kugira ngo amakomine aturanye nayo ngayagaragaramo yagaragayemo korera mukora iki kugira ngo mbese nayo adafatwa
murakoze cyane claude namushimiye ko yabaje ikibazo gikomeye cyerekeye gukinga kuko murabona yuko kuvura ni kimwe mbwa gukinga ni icyangombwa kugira ngo by'ukuri abenegihugu ntibabandanye bandura iyo ndwara mu byerekeye gukinga ikintu cya mbere ni uko hariho guhimiriza abenegihugu kugira ngo bakurikize ajya amabwiriza y'isuku nk'uko nako ndabivuga hanyuma hakabaho gupompa aho hose havuye umurwayi kugira ngo abenegihugu basigaye muhira nabo ntibandure ikindi kugira dukinge neza ni uko abantu bose babonye cyangwa umenegihugu yibonye ko ariko afite indwara yo gucibwamo nahita barikorera yokwihutira kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo bamusuzume basanze arikorera baca bamuvura byihutirwa kuko korera n'indwara yica n'ingoga kubera umuntu aca atakaza amazi menshi mu mubiri hanyuma iyo atebye muhira tuza gusanga yamaze kwanduza abandi ugasanga biratugoye ibyo ni byo navuga hanyuma ikindi ni uko hari nk'uko nabivuze imiti yo gupompa aho hantu hose havuye umuntu wakorera umurwayi bakorera mbere tukaguma dutanga n'ibinini kugira ngo abatashoboye kuronka amazi meza ajya regidezo bashoboye kuyahingura bayanywe ubucafu bwamaze gupfa kandi ibyo byose ni ubuntu
ibyo byose bikorwa ku buntu umurwayi turafite dosiye habaniha icyo dusaba ni uko umurwayi yegera ivuriro rimwegereye ryaba iryigenga ryaba irya leta hanyuma abaganga baronse inyigisho baca bamusuzuma basanze ari gucibwamo bisanzwe baramuvura mugabo basanze arikorera hariho ibigo byo kuvurira ko izo ndwara twamaze gushyiraho ikigo gikuru kiri mu kabezi hariho n'ikindi kigo turiko turatunganya nko mu minsi ibiri kizoba cyamaze guhera dufatanije n'abaganga batagira imbibe bo mu birigi hajya ku bitaro bya prince reja hanyuma iyo umuntu ashyize kwa muganga abaganga bakamusuzuma bakabona nikorera hariho baniha ikiza kumutora aho nyene ikaca imujyana muri ibyo bigo twateguye kugira ngo biba bikwije amategeko byerekeye kwakira abarwayi hari aho bashikira iyo bariko barakira bagashyira mu kindi cyumba hanyuma kugira ngo tugende twirinda yuko boja mu mavuriro yose asanzwe kugira ngo ntibave banduza abandi barwayi bafite izindi ndwara nicyo gituma dutegura ibigo byagenewe kuvura iyo ndwara ya korera kandi haba hariho n'amazi n'imiti yo gupompa dusaba rero abenegihugu ubonye yuko afise iyo ndwara yo gucibwamwo yo kwihutira kwa muganga abaganga rero baraheza bakaraba yuko ivuye kurikorera cyangwa itari kurikorera hose dusaba yuko bakira abo barwayi na cyane cyane ko imiti ihari abajejwe uburere bw'ubuvuzi novuga iyo ndwara irimwo haba kabezi cyangwa ngaha mu gisagara cya bujumbura mu bumanuko bakaraba ko ibyangombwa bihari bakagenda muri kamebu ububiko bw'imiti bagatora imiti ikwiye kugira ngo umwenegihugu wese abahashitse ashobore kuvurwa atacarinze kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga indwara ya korera mu turere tumwe na tumwe tw'uburundi dr ndikumana tade umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida arimo aradusobanurira uko tugomba kubyitwaramo kuri telefone dufite gerard gerard wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe nyakubahwa kamirindi yego akabazo kawe nyakubaha gerard
abanyagihugu babaho mu misozi nko muri komine ya rumonge ni ikomine itagira amazi idafite amarobine n'amarobine publike yose yarakamye Mhm.
none umurwayi nawe agiye kwa muganga biragorana kugira ngo bamwakire ashikeho kubera yatuva mu misozi Mm.
bagashyira imiti magufi no ku mutumba ku mutumba kugira ngo abanyagihugu baronke bagende babapomere aho ba- aho baba kugira ngo iyo ndwara ni indwara iva ku isuku rike kuko ni indwara iteye ubwoba ye gerard urakoze intererano nayo je noterera ku Eh.
bintu bijanye aha niyo ngo turi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi umuntu ahazi neza n'ahantu ni igihugu gifite amazi menshi cyane kandi meza aha
kandi leta nta byigwa yagize kugira ngo ishobore guha amazi abanyagihugu mu busoko hari amazi menshi nta byigwa leta nta migambi ifite itomoye yo gukora kugira ngo abanyagihugu izo ndwara zisuke ku isuku rike dutwaye yuko zogabanuka intererano yanje niyo murakoze ye gerard we urakoze nawe ariko ntabwo mvugira leta y'u burundi gusa ndumva ushobora kuba uyibeshyeye sinzi aho ayo makuru yakura kugira ngo uvuge ko idafite intumbero reka dr ndikumana aze kukubwira hanyuma mbere y'uko gusubiza reka duhamagare na sindayigaya nawe abaze akabazo ke sindayigaya wiriwe
muraho neza tomasi yego akabazo kawe
yego mu akabazo kanje nagomba ku mu ntara mu ntara y'imbo n'imbo ndongo n'intara ikunda kuba yatemwo korera cyane rwose eee twebwe rero twebwe rero bikadutangaza ukuntu iyo ntara yaba yizizigiwe na ndongo na korera kandi yegamiye imisozi irimo amazi menshi cyane rwose kandi akaba yegereye n'ikiyaga cya tanganyika ntitwumva ukuntu abanyagihugu bashobora kuvuga yuko bakenya amazi banywa cyangwa babuze kandi tanganyika ibegereye iyo misozi yaho irimo amazi menshi hanyuma ikindi nacyo na- nacyo tudatahura ni ukumva ukuntu kera hariho abaganga ba micafu bahora baza guhimiriza abanyagihugu kwimba ubuzu bwa sugumwe no kubigisha amabwirizwa cumi y'isuku eee
mugabo bantu buwe ntitukibabona ntituzi iyo bagiye ubu uyu urasanga abanyagihugu benshi bariko bararira cyangwa banywera ku maresitora cyangwa ku bwato y'ubunywero A- ahantu usanga atabuze ubwa sugumwe buhari hari umwanda nyine utihanye ubwoba abajejwe intwaro babona mugabo ntacyo babivugako abaganga babibona ntacyo babivugako mugabo bakazokwikangura ari uko babonye abantu bamaze gufatwa n'iyo ngu- ndwara ye sindayigaya urakoze
yego mende- n- n- nagomba zuba mu ikibazo kimwe yego
none noneho muganga ubu abona yofa- ingene bofasha iki mu bushikiranganji kugira ngo bakinge hakiri kare abantu bataramara kwandura tugire amahoro ye nawe ugira amahoro
yego dr ndikumana mwumvise ro gerard na sindayigaya
Se ndabashimiye cyane ko babaza ibibazo bitomoye Mm.
Eh, gerard ikibazo cya gerard na sindayegaya bisa n'uko biriko bi- birasa birashusha mpereye kuri gerard yavuze ati mbega aha mu rumonge we yava mu rumonge ati twebwe turafite ikibazo cy'amazi nibyo biragaragara ati kandi im- amavuriro ari kure eh, mu rumonge ni kure icyo namusaba ni uko ku byerekeye indwara ya korera uruhara sinovuga yuko ubushikiranganji bwonyene bw'amagara y'abantu ushobora kubishobora ni uko uruhara rw'umwenegihugu ari ntangere na cyane cyane na bajya abantu batoye bonyene bitoreye ku mitumba eh, ajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru turakorana kuko murumva neza yuko nk'ikibazo cy'amazi ni ikibazo kiri novuga eh, kiraba ah, amakomine kikaraba n'urwego regidezo aha kama dutera ni uko abenegihugu babonye nk'ahantu hari isoko nk'uko yabivuze riri hafi bashobora bonyene kujya hamwe hamwe n'abo batoye bakaraba nyene eh, batunganya ayo mazi bakagira zirya za rusengo hanyuma abajeje intwaro nabo bakabafasha hanyuma naho nyene amazi atari meza naho yoba atari meza ni uko bo bonyene abenegihugu bamenya yuko imbere yo kuyanywa babanza kwica burya bucafu mu kurindira ko kumbure ayo mazi meza ya rusengo canke azanywe na regidezo ashobora kubashikira kuko eh, ni no kwirinda gu- gucafuza ajya amazi kuko hari ahantu henshi tubona yuko hariho amazi yo mu masoko ariko ugasanga abenegihugu bariko barayameseramwo uwo hasi hepfo umanutse ugasanga nawe nyine agiye kuyavoma ngo ayanywe novuga yuko isuku ari ikintu gikomeye kumva yuko ayo mazi ugiye kumesuriramo impunzu kumbe harimo n'ibyahi by'abana hepfo umanutse mu mitumba hari abandi baza kuyakoresha bakayavoma kubera baje kuyatekesha cyangwa ngo bayanywe aho rero ni igikorwa cya minsi yose kandi turasaba cyane cyane abajejwe intwaro kuva hasi ko bohemeza bene gihugu kugira ngo barabe ko na wa mugambi mwiza umukuru w'igihugu aheruka kuvuga wo kuraba ko by'ukuri abenegihugu bose imihana yose ifite utuzu twa tugumwe twa sugumwe yuko tuhari kandi dukoreshwa neza hanyuma ivyerekeye kuja kwa muganga yavuze ati mu rumonge ni kure baba ruguru mu mitumba ni ukuraba na rya vuriro ribegereye baramutse babonye yuko bafite indwara iyo ari yo yose mugabo muri iki kiringo ca korera yamaze gutera ni uko baraba ko ari umwana cyangwa umuntu akuze iyo ariko aratibwamo atoteba muhira cyangwa aje kwa rumene cyangwa arabe ko ingene yivura yoja kwivurira imwegereye ko twaratanze intumbero y'uko ivuriro ryose ritezwa kwakira umwenegihugu agituye bakaribo rero baca babasahiriza ku- bafatanije n'abajejwe akarere k'ubuvuzi kugira ngo haze rusira abaniha ibashikana ahantu bashobora kubavura neza mugabo bamaze kwitura ivuriro riri hafi sindayigana nawe ati mbega none mwebwe eh, bamwe ba- bita ba by'isuku ntibakibabona icyo ndakimushimiye kuko eh, bajya abantu bafite uruhara runini nibaza yuko o, o, banyumva bariho ku mavuriro n'ibyo muga ntibari ku mavuriro yose ariko aho bari tubasaba gukora akazi kabo kandi ntibarindire nk'uko yabivuze ko iki kiza gitera bakagendera mu mihana bakagendera bene gihugu bafatanije n'abajeje intwaro kugira barabe yuko isuku rihari kandi ni byiza yuko bama bahimiriza bigishanya bata- bahanahana ibyiyumviro n'abenegihugu kugira ngo tuzitire tutaronegwa yasubira avuga ati mbega none muri ko mukora iki kugira ngo abo bose ntibame bakora uko ikiza cya korera cyateye yahabajije mbere sinzi ko ari gerard ati mbega none ko tubona eh, aha mu kiyaya cy'imbo aho imbo ari igaruka Eh, ni sindayigaya bitangura yuko eh, ni sindayigaya ni uko Mm.
niko bimeze aka karere uko kari niho o, ubushakashatsi bw'amaboneka y'uko ijya migera itera korera ari hiri cyo gituma abenegihugu kwama ba- biteguye y'uko isuku ari ikintu cya ngombwa kandi ahantu hashushe wacu usanga ijya migera iragwiraniye byoroshe hanyuma nk'uko nabivuze izi nzuzi zihanamiye ikiyaga cya tanganyika iyo zononekaye abantu bakazishyiramo ubucafu ahantu uvuga nk'abantu mu makarita amwe nka za buyenzi hariya ku ku butere usanga abantu ba- bafata imicafu bakayishyira mu novuga mu makanevo akaca amanukana akaca amanukana ijya micafu yasuka muri tanganyika hajya rero ni ikintu kibi cyane kuko tanganyika ni uru- ni ni ikiyaga kidatemba bica bisanga tujya tubona rero yuko ijya migera uko umanuka uko ikiyaya kigenda cyangwa uko imitumbi ihanariye tanganyika guca inyanza raki iyo ubona yajya amazi yisuka mu kiyaga naho rero bari bukora kugwiza ijya migera nicyo gituma navuze yuko bokwirinda guta imicafu na cyane cyane ibi nk'amazirantoki canke imicafu iyo ari yo yose mu- mu nzuzi zitemba zija muri tanganyika amazi umuntu ashobora kuyimbira ahantu ashobora kuya- kuy- kuyasuka mugabo kenshi tubona yuko abenegihugu ibintu byose byaba iby'isuku babikorera mu nzuzi izo nazo zitemba zija muri tanganyika mugaca musanga rero ni uruhererekane rw'iyo ndwara mugabo nibaza yuko eh, icyo twebwe tugejwe mu shikiranganje mu magara y'abantu nuko eh, du- du- twakira abagwayi tukabavura hanyuma tukaja dushira ko za nyigisho dufata n'abajeje intwaro bakama bazi yuko ya mabwiriza cumi y'isuku ategerezwa gukurikizwa mugabo tu- bitavuye yuko indwara ya korera yateye mugabo mu buzima bwa misi yose dr ndikumana ariko hari akantu muri kuvuga ko guteka amazi yo kunywa umuntu nu- ayateka ate mu ruhe rugero kubera ko sinzi nimba twese tubyumva kimwe kuko umuntu ashobora kumva ngo ni ukuyateka akayashyushya gusa akaba akazu yazi hanyuma akinywera bayateka ku ruhe Eh, rugero murakoze. Mm. ni ukuyabiriza ni ukuvuga amazi barafata nk'isafuriya bagashyiramo amazi bavomye ahantu nko mu mugezi hanyuma bakayateka akabira kurya nyine kw'amazi abira kugira umuntu yoba ya- akayabiriza neza amaze nk'iminota itanu ariko arabira hanyuma akayakura ku ziko akaca ayaterekana akayapfundikira amaze kuyapfundikira ubucafu bwinshi buca bujya munsi Mm.
ni ukuvuga urabona munsi ubucafu bwajya mugajya migera yoyo amaze kugera kuyabiriza irapfa hanyuma akaca afata amaze amazi amaze guhora akaca ashyira rero mu kantu nk'ibido cyangwa akandi kantu gafundikirwa akaminina neza ayo mazi agaheza akayapfundikira niyo aheza agahereza abana cyangwa abantu bagaheza bakayanywa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda korera twayirinda gute nibyo dr ndikumana tade arimo adusobanira- adusobanurira dr tade ndikumana ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kuri telefone kandi dufite ndayishimiye ndayishimiye wiriwe neza
mwiriwe akabazo kawe
ahanini nagomba nshime kubona yagerageje kuza kutwitaba kugira agire icyo adushyikirije ariko rero jyewe nagomba mere nk'unegura kuko kenshi iyo hageze mu cyi uhura regidezo igera igihe iga- igabanya amazi yo mu bisagara bahuriye atanga ku rugero ku buryo abantu baruha mu kuyaronka nk'akarorero za musaga urashobora guhura ntashobora kwirirwa atarose amazi hejuru y'uko atamazi ahari uka- ugahura baza kuyavoma ijoro ugahura n'ibido y'amazi ugira ayironke asigaye ayigura amahera menshi gusumba rero ibyo dukurikiranye duhura muri egidezo bavuga ngo baheraniwe amahera menshi ngo leta irabaheraniye ngo hariho amashyirahamwe ya leta amwe atariha rero navuga nti leta ubwa mbere rwego irakigora kugira riha regidezo kugira nayo yongereza ingufu ari ibikoresho byashaje babisubize kugira amazi abandanye aboneka ku rugero rukwiye ye ndayishimiye urakoze ikindi nacyo Eh, navuga nti aha.
mu bijyanye n'amagara y'abantu naho Ah, abaganga barakwiye kudasamara ngo bazoze baraseruka bavuga ari uko inganda zimaze guca iki ahubwo bi- bitwararike kuza barashyiraho abaganga bigisha amabwirizwa y'isuku kuko umenga byaribagiranye umenga abantu bose baramenye isuku icyo ari icyo ari cyo Ntibam- ntibatahura ngira ngo yuko hari n'abantu bashyashya uhura bakuze ibyo by'abaganga b'isuku batanayibonye nabo bari bakeneye kwigishwa iby'isuku kugira bibandanye babandanye bagira i- isuku ri- mu- muri rusange mu bintu byabo bya minsi yose bakora ye urakoze ndayishimiye reka duhamagare na alexi alexi wiriwe neza alexi alexi we uri hehe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda alexi ntabwo tuzi aho azimiriye reka noneho dr ndikumana asu- yaje Eh, bambwiye yuko alexi yaje alexi wiriwe neza
mwiriwe akabazo kawe
ngo akabazo kanjye nakerekeye k'iyo ndwara nyine yakorera numvise muri ko muri kuganira ko eh
njye nshaka gusaba nk'ibyerekeye ko boza baraba nk'ibyageze mu ki bakaza bongereza nk'amazi ku mabombo amazi akaba menshi kuko iyo ndwara ya korera ni indwara iva ku butafu kuko iyo umuntu atirinze ubwo butafu n'ata amazi afite biragoye ko ubwo butafu bushobora kuba bwo bwohera bakugura bukuru boza barabwirana bavugana amazi akaba menshi ku mabombo abantu bakaronka amazi yo kunywa ikindi nosaba umushikiranganji ni uko bogerageza gukwirakwiza abaganga nk'igihe babonye ahantu h'ikomine itarimo nk'amazi amazi yabuze ariko kuva amazi y'umugezi basara ukuntu bakwiragiza nk'abaganga bagiye kuba bafite ijya miti bashobora kubakorotiriza mu gushira mwajya amazi y'umuntu akoresheje mu bintu ijya migira ikagera gutya igapfa ye ariko musanze murakoze ye urakoze nawe alexi noneho duhamagare na kwizera maze dr ndikumana abasubirize rimwe kwizera wiriwe
mwiriwe mwiriwe akabazo kawe
Eh, akabazo nagira mbanze nshimire umutumire ko nayitavye ugeretse kuduha umuco ku bijyanye n'indwara ya korera yekiraga isasika mu burundi Mhm.
hama akabazo ka mbere nagira ndamubaze nagira ndamubaze ti ko kera nari nzi ko hahora hariho abaganga b'isuku haba mu makomine cyangwa mu- mu- mu mavuriro atandukanye iki- muri iki gihe waba kihari ye hama ikindi nacyo yego amubaza ati cyane cyane ikibazo cya korera kiko gituruka ahanini ku isuku rike naryo rikaba riterwa n'ibura ry'amazi baba bariko barakora iki kugira bafatanye n'ubundi bushikiranganji kugira begereze amazi meza abanyagihugu kandi bafatanye na leta mu guhimiriza abanyagihugu mu kugira ibintu by'ubuzu bwa sugumwe kuko biravye nk'ibintu byose usanga bituruka ku isuku rike hama ikindi nagira namubaze nagira namaze ko ubu bijyanye n'aba- n'abaganga b'ibitungwa kuba batwarwa mu bushikiranganji wabo niba batwarwa mu bushikiranganji wabo ko baba babakurikirana kugira barabe neza ko no ko ibintu by'inyama ari gishobora ziza bacuruza nk'inyama zapfuye ko nabo baba babikurikirana kugira ngo barebe ko abanyagihugu babona ibintu byiza bifite isuku murakoze ye urakoze kwizera dr ndikumana ndayishimiye na alex rero nakwizera mwababwira iki
yego murakoze ndabashimiye cyane kubona babajije ibibazo mbere bakaduha n'intererano ku byerekeye ingene twakorana n'ubundi bushikiranganji kugira ngo iki kibazo tugi- tugitorere inyishu ndayishimiye ku musaga yavuze ati ibibazo birahari twebwe naho muri ko muravuga nibyo abaganga barakora kuko twebwe tugejwe kuvura mugabo hari izindi nzego zijejwe nko gukwiragiza amazi meza mu gisagara hanagenda mu menshi yuko hari umugwi dukorana ku munsi ku munsi harimwo nabivuze mu ntango haba abapolisi dukorana neza bajya bo muri protection civile kuko ni nabo badufasha kuvoma amazi bayegereza abenegihugu aho twashize muvuga eh, ya mahema bashyiramo amazi haba muri ruziba kajiji kamere na hariya mu kabezi ikintu cya mbere ni uko twumvikanye na regidezo yuko bari bagerageza ku buryo bwose kugira ngo bashikane amazi muri ayo makaritsiye amazi adashika hanyuma eh, kandi twara icyo kibazo yavuze cy'uko abantu hariho abantu bafite ry'amabombo ko twavuze yuko bayugurura haba aha ku muri kanyosha n'aha haruguru za musaga kandi tuvuga tuti reka dushyireho kubera by'ukuri amazi arakenye nibyo ko igisagara cyaragutse kandi na jidezi irakora ibishoboka byose kugira ngo eh, ajya amatiyo ya kera yasubirize kugira amazi ashobore gushika hose mu gisagara ariko mu kurindira twumvikanye yuko baza baratanga amazi na cyane cyane hajya muri ry'amakaritsiye asanzwe arimwo iki kiza cya korera kandi bakamenyesha amasaha ayo mazi azira kuko kenshi twasanze amazi aza mu ijoro cyane abenegihugu bamaze kuryama Eh, twaciye twumvikana yuko amazi bayatanga muri aya makaritsiye yo mu maroko bw'igisagara kuri ajya amabombo kuva saa mbiri zo mu gatondo gushika saa yine hanyuma eh, isaha cumi zo ku mugoroba gushika isaha cumi na zibiri aho rero abenegihugu bashobora kuja kuvoma ajya amazi ku mabombo ajya asanzwe ari mu makaritsiye iwabo hariho n'abaciye ko turagendera abenegihugu tu- n'ubu twavuye hariya mu makaritsiye kuraba nyine bimeze urasanga rero hariho abantu bahawe na regide zo gutunganya ajya amabombo bakarisha amahera menshi regide zo rero yaratumenyeshe yuko mu bisanzwe ibido ibiciro mirongo ibiri igwa amahera mirongo ibiri kuko niko byanditse aho rero twosaba abayajejwe ko batohotora bene igihugu ugasanga barishije amahera mirongo itanu canke ijana ibyo ni ibintu twumvikane kandi turizeye yuko regidezo izobikurikiza ikabishira mu ngiro ibyo byavuye mu nama ya twese kuko dukorana ku munsi ku munsi harimo abasanzwe bafasha ubushikiranganji zaba za unicef za mcf canke croix rouge hamwe n'abo muri regidezo eka mbere n'abajije intwaro mu gisagara ca bujumbura hamwe eh, no muri bujumbura iyi bita bujumbura rirara ibyo rero bizotuma n'umwenegihugu afise amahera make ashobora kuronka amazi meza ariko regide zera twemereye ko iriko irakora hariho amatiyo iriko irako irazibura yari yarazivye kugira amazi ashoboye gushika hariya za ruziba na za kanyosha ivyo rero mba ni ibikorwa eh, novuga twashyizeho byihutirwa kandi icyo gituma twashyize gushyiraho amahema ijya protection civile igenda iruzuza amazi kugira ngo abadashoboye gushyikira aya mabombo bace bavoma ayo muri ayo mahema bita braderi iguma ishyiraho amazi yuzuye twarahamagaye bene gihugu ko boza kuvoma ngaho kandi nta mahera ngo baheza ngo barihe hanyuma alex yavuze ati mbega none eh, eka bose bakivuze yaba ndayishimiye cyangwa alex cyangwa kwizera ati mbega abaganga b'isuku baracariho navuze neza ko bahari kandi twarabateye akamo ko bateza gukora akazi kabo bakorana n'abajejwe intwaro ariko n'uruhara rw'abenegihugu rurakenewe kuko mu bisanzwe isuku kugira uwo nk'abaganga bagenda ku muhana ku muhano mu gihugu cyose biragoye ariko twaravuze yuko bateza gukora ibiko- ibishoboka na cyane cyane ni inyigisho zitangirwa kwa muganga hajya mu gatondo batanguye kwakira abenegihugu baje kwivuza bagaheza bakabigisha iby'isuku hanyuma aho bishobotse bagashobora kugendera mu mihana mugabo novuga yuko uruhara runini rufise abenegihugu ubwabo hamwe n'abajeje intwaro hajya ba nyumba kumi ku mitumba ujeje inzu icumi akaraba yuko isuku ririko rirakogwa mu nzu cumi ajejwe niko kamono batera kugira ngo tufatanye kuko murumva yuko umuganga umwe ku ivuriro ajejwe iby'isuku ivuriro rishobora kuba rifise abarwayi batari bake bashika ibihumbi ijana ataza kuhivuriza cyangwa ibihumbi mirongo itanu ni byiza rero ko dufashanya kugira ngo umwenegihugu amenye yuko ujya muntu yitoreye yamutoye kugira ngo amufashe na cyane cyane mu bikorwa byo kwa muganga mugabo n'ibyo iterambere birimo aho rero turabateye akamo kandi dukorana neza kugira ngo kuva ku muntu ajejwe inzu cumi ibyo bita nyumba kumi Mm.
adufashe arabe yuko mu nzu cumi hariho akazu ka sugumwe kandi gateguwe neza aho katari agahimiriza umwenegihugu kugira ngo agashyireho kandi agakoreshe nk'uko byagenewe hanyuma bakagenda barafashanya kugira ngo twese turabe yuko dushyitse hamwe twarwanya by'ukuri eh, iki kiza hanyuma kwizera avuze ati mbega none ko mwebwe mu kiranganji mu bishobora mwenyine ntabyo twoshobora kuko twebwe ikihutirwa iyo ikiza giteye ni uko uwafashwe n'indwara adapfa ibyo twebwe twakoze kandi tugashobora kumuvura atacarishe kugira ngo ntihabe inzitizi y'uburyo hanyuma tuba dukorana by'ukuri n'abajejwe intwaro kuko n'abafite uruhara runini hanyuma n'abajejwe ibindi bisata nk'igisata cy'amazi kugira ngo badufashe hambere mboneyeho no gusaba abantu bose bagira neza basanzwe ba- bafasha muri icyo gisata cy'amazi yuko bakoranye na regidezo budufasha kugira ngo amazi aboneke n'imiburiburi muri ayo makaritiye amaze kujyamo icyo kiza kugira ngo eh, dushobore kugihagarika hakiri kare kandi n'ubu ndabize ko turiko turakorana kandi tuzobandanya icyiza ngaha ni uko murabona yuko abafashwe baravurwa bagakira Mm.
mugabo ni byiza ko dukinga bataragwara kuko na leta bushikiranganji bushyiramo uburyo bwinshi kuko kuvura abarwayi bashika mirongo irindwi bagakira bisaba uburyo bwinshi muga icyiza muri wa mugambi wo gukinga impanuka i- ba- twari twise el nino hariho imiti myinshi yari yategekanijwe kugira ngo habaye imvura nyinshi dushobore kubavura kuko icyo kiza kirashobora kuboneka iyo imvura ari nyinshi cyangwa ari muci iyo izuba ryatse amazi menshi agakama mu migezi dushobore no kubavura hanyuma turasaba yuko by'ukuri umwenegihugu n'abajeje intwaro boshyiramo ingufu kugira ngo isuku aho ritari barishireho bajya abantu bariko babona yuko babagora baba bafite burya buriro budakwije amategeko mbere na na bajya batariko barumva umugambi wo gushyiraho ubuzu bwa sugumwe hose yuko ubahimiza bakabikora batabikoze naho bagashobora no kubahana mbere bikurikije amategeko hanyuma kwizera bavuze ati mbega none abaveterineri bajya abaganga b'ibitungwa batwarwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu oya Aha.
si byo batwarwa mu bushikiranganje eh, bw'uburimyi n'ubworozi nibaza yuko yoshikira nk'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo amushikirize ikibazo yoba afise bijanye n'aba baganga b'ibitungwa murakoze hanyuma se dogite ariko rero kwizera buriya ahari tugerageje kumara impungenge kurushaho eh, ubuziranenge ibyo twita ubuziranenge ni ukuvuga ibyo inyama yavuze nzima nziza mwebwe mushinzwe iby'isuku hari aho mu- muhurira nabyo hari aho mubirebera
yego eh, twebwe ahanini hajya mu bantu bajejwe isuku no mu kiranganji bw'intwaro yo mu- hagati mu gihugu barahari turakorana hanyuma aha- aye- akamo notera ni uko bajya abantu bajejwe gupima ibikoko imbere y'uko eh, nibaza babibaga kugira ngo havemwo inyama bashobora gufungura yuko boraba hajya hose bashobora kubagira ibitungwa yuko by'ukuri bazipimye kugira ngo nk'uko kwizera bivuze ntihagire umuntu afungura inyama zanduye cyangwa zirimo indwara kandi hariho abaganga babijejwe imbere y'uko novuga zijya zijya nka cyangwa impene bazibaga ngo bazikuremo imfungurwa z'inyama radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cya korera n'isuku muri rusange umutumire dr ndikumana tade kuri telefone dufite didier didier wiriwe
mwiriwe neza akabazo kawe
yego je ikibazo nari mfise Mm.
ni uko iyo ndwara yakorera aho bariko bavuga ko bimwe byaba biva mu nyama biba ziri ahantu hatagiriye isuku ubabye neza ahantu hatera indwara yakorera kenshi n'ahantu muri quartier usanga ikenye natwe mu burundi vrema burya korera ntiyari ikwiye kuhaba kuko turi mu bihugu bya mbere muri afurika bifise amazi akwiye bibona ukuntu twebwe ngaha i bujumbura korera iguma itera kandi dufite ikiyaga tanganyika bagizemwo icyo bita regidezo regiodezo amazi amwe bayakoresha akaza gukora mu banyagihugu hanyuma bagakuramo n'umuyaga nkuba none kuki korera iguma itera ubirabye kenshi itera mu makarti akenye none kuko kuko uwo a- a- ariko aradusigurira ukuntu babikorana n'ubushikiranganji ariko ntitwumva reyerema neza inyishu bama batanga ku- ku kuntu korera yama yaje yego baratuvura kuri gusa none kuki batoduhama kuki boheza kut- kuki batoheza kutuvura ngo bahite baduha amazi kuko uri kurabiraba kenshi biva ku mazi ku mazi vrema ntibafatire ku kindi kintu ni ubukene bw'amazi nico kenshi bikunda kuvako no Yee.
kurya abantu ibintu batabikunze kubera ubukene bw'amazi ye didier reka duhe n'ijambo n'abandi urakoze yabyumvise rwose Yego, dogiteri murakoze arakubwira noneho duhamagare ingabire ingabire wiriwe
niwe akabazo kawe
rero mfite akabazo ku byerekeye abo baganga b'isuku Mm,
aheje batubwira yuko ngo abaganga batoshobora gukora bonyine batawese na- n'abungirizi iruhande mhm.
ariko nashaka nsabe nshimitse ko ko iyo ndwara irateye isibe kandi ntibaze nabo nyine hamwe barabye n'uburyo baba bakoresha kugira ngo bavure aba bafashwe n'iyo ndwara ni uburyo usanga bute- bu- buteye ubwoba cyane kubera ifata abantu cyane cyane ahantu haba hatagira amazi ariko nashaka aho baganga isuku nyine bagaruke ko Mm.
na kiriya kigo karekare yego biragoye kuko kwiyagira mu mitumba ari bonyine mugabo bongeze kurya ba- bongeze n'abandi baganga mu yindi- mu zindi ndwara nabo nyine abaganga b'isuku babarundire kuko iyo ndwara yateye isibe ye urakoze ingabire
eh duhamagare na irakoze noneho dogiteri ndikumana basubirize rimwe irakoze wiriwe
mwiriwe neza we musazi mwiriwe neza akabazo kawe
Bo, mwiriwe neza tomasi kamirindi yego baza akabazo kawe
rero dufite ikibazo dushika nka- nka cune Eh, oya ubaze kamwe kugira ngo iminota irata oya tomasi we nari nagukumbuye bana inzu nari nagukumbuye reka maze basi tubiri tomasi kamirindi oya baza akabazo kawe vuba vuba kuko abantu bose barategereje kugira ngo dogiteri abasobanurire
reka jya ntabwo kubaza uwo mudokitere Eh, urabona none kubera iki baba bafite ituma korora iba nyinshi mwa kino gihugu cyacu cy'u burundi Mm.
ni ukuvuga ngo ni ikibazo cy'amazi mm,
uvuga turafise abaganga b'umucafu
mhm, abo bita abatekinisiye de la pro- de- de la promotion pour la sante bari ngaho nta kindi bahemberwa atari ukuraba ko eh, isuku riba ryiza mwa kino gihugu cyacu ariko eh, ntibakora neza akazi nk'uko bibereye kuko ivyo utigute nkajya yomerereye mu ntara ya gitega hariho amasaro- ama- hariho ama- amasaro de coiffure menshi amaresitora ububare usanga kabisa atari akazu ka sugumwe kahari kandi muri ako karere hari umuganga ajejwe umucafu ye ndumva neza akabazo kawe ari ukuvuga ngo abaganga b'isuku bakora akazi neza reka tugushimire hanyuma tureke dogiteri abasubirize hamwe urakoze
ni ukugira desensibilisation ye nuko Kugira ngo- nuko irakoze ura- urakoze irakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dogiteri ndikumana umbabarire gatoya mbere y'uko nguha ijambo gusa mbwire abateze amatwi ijwi ry'amerika ko hariya i rio de janeiro harimo kwiru- nyine aba ba- mu marushanwa ya olympique uyu murundikazi mwene wacu niyo nsaba francine nawe mu gice cye cyo kura cyo cyo mu- kwiruka nka metero magana umunani muri kimwe cya kane ntabwo ndabibona neza ku mateleviziyo nimba arangije ariko mu kanya yagombye kuba arimo yirukanka buretse turaza kubigarukaho maze gusobanukirwa neza maze rero dr ndikumana ushobora gusubiza didier ingabire na irakoze hagati aho ngaho
yego murakoze niyo nsaba nawe ndamwifurije ko yoza n'umudari w'inzahabu yehe hanyuma eh, ibibazo bigaruka hahandi nyene didier ati eh, mbega nagenda mutomore yuko ntitwigeze tuvuga yuko korera iva mu nyama iterwa n'inyama cyari ikibazo oh, kwizera yari yabajije ariko ahanini korera ni indwara iva ku bucafu nk'uko nari nabivuze ntabwo iva mu nyama z'inka ariko iyo ibifungwa byose bitabitse neza ahantu hafundikiye bishobora kwanduza bijya kwiyomigera yakorera umuntu abifunguye naga cyane cyane iyo ari bibisi cyangwa bidatetse agaheza akarwara iyo ndwara hanyuma ati iyo ngwara ya korera iba yibonekeza mu makarite akenye Eh, urabona eh, mu bisanzwe aho abantu baba ari benshi ugasanga isuku na cyane cyane ahantu bata umucafu si ahantu hateguwe neza kugira ngo iyo micafu itijyana ikijanwa aho yagenewe igasanzara hose bituma isuku rigorana ahubwo n'indwara na cyane cyane zifatiye ku isuku rike za zirya ndwara zo gucibwamwo mu iki gihe nikorera zikaba zifata abo bantu ariko igafata n'abantu bashaka ba- ba- ba- b'abasirimu igihambaye ngaha ni uko bamenya yuko naho babigarutseko naje ndabishigikiye yuko bajya abaganga b'isuku bakora akazi bajejwe bakagerageza kugendera na cyane cyane hajya hari amasoko hajya hari ububare uburiro bakaraba yuko by'ukuri isuku rihari ubuzi bwa sugumwe buhari butari naho bafatanyije n'abajeje intwaro bagaheza bagafata ingingo zibereye kugira ngo bakingire abenegihugu ntibahave bandura indwara kandi barabaje kumbe eh, gufungura cyangwa kwidinira akanyota icyo ni ikintu nibaza duhuriza ko na irakoze na ingabire bose turahuza ko twokora ibishoboka byose kugira ngo isuku rihabe kandi navuze neza ko uruhara rw'abenegihugu ari ntangere kuko naho umuntu aza kukwigisha gukaraba naho bivuga iminsi yose igihe utarumva yuko gukaraba n'isabune isabune ntizimvye iryamu batazira gifuranguwo ari icyangombwa imbere yo gufungura icyangombwa iyo umuntu avuye ku kazu ka sugumwe icyangombwa ko kizira kumesera nko mu nzuzi impundu ziba zicafuye ibyo rero nibaze ko nuba ariko baranyumviza bene igihugu ni uruhara rwabo kuko isuku naho hoza abantu baguma baryigisha ku munsi ku munsi igihe uwutegerezwa kurigira atarabyumva ko biri mu bikingira ubuzima bwiwe biri bituma agira amaga- biri mu bituma agira amagara meza bizoguma bigoranye aha rero nibaza yuko twese twoshira hamwe ntiturindire ko umuganga aza kutugendera kugira ngo avuge ati rondera imba akazu ka sugumwe umuntu amenye yuko ari itegeko kandi yuko ari ku neza yiwe y'amagara meza yiwe nicyo gituma nashimikiye kuri bajya batowe kuva hasi gushika hejuru na cyane cyane umutumba ni munini navuze nti guhera kurya muntu yatowe kuba nyumba kumi murazi yuko haherekwa kuba amatora bene igihugu bitorera abantu abene ababarongora kuva hasi gushika hejuru baka nyumba kumi akamenya ingene amenya ati inzu cumi njejwe haba ngaha mu bujumbura aha muri quartier hariho abanyumba kumi barashizweho ndazi ko bahari no ku mitumba akamenya ati mu nzu cumi z'iwanje nihaye iha- i- i- i- ihangiro y'uko mu minsi itanu atamuntu atazoba atamuhanu utazoba ufise akazu ka sugumwe gafundikiye neza gakoreshwa neza hanyuma akaraba yuko nimba ari shefu dokarasi cyangwa inyumba kumwe ahantu hari isoko hari ububare akaraba yuko isuku itunganijwe neza bitari aho hariho amategeko abi- a- abitomora neza ingene n'umuntu ashobora kumuca amande mbere bakamushingiza imbere y'intwaro kugira ngo ntahave akwegera abandi bantu akabakwegera indwara yakoze aho rero nibaza yuko nugaruka ahanini bagarutse kuri bajya abaganga b'isuku Eh, nagira ndabatera akamo aho bari hose yuko bogendera by'ukuri a- ayo aho hantu hari uburiro hari ubunywero kuko irakoze igitega yavuze ati tewe aho mperereye nta muganga w'isuku ndigira mbona mugabo yavuze ko hariho ububare n'uburiro budakwije bisabwa n'amategeko kandi budafite n'ubuzu bwa sugumwe kugira ngo abaje guteramira aho hantu bashobore kuronka ahantu heza bihagarika ibyo rero nibaza yuko uh, babyumva kandi n'abajeje intwaro muri a- ako karere yavuze reka mbere mu gihugu cyose badufashe barabe yuko by'ukuri isuku ryubahirijwe nk'uko twama twabiteye akamo mu bushikiranganji dr ndikumana ariko hari akantu didiye yavuze ati uburundi hari n'undi muntu wari wabivuze mbere ntabwo niba uko ari we ibyo ari byo byose baravuga bati uburundi bufite amazi akwiye kandi meza kuki ikibazo cy'amazi gikunda kugaruka tukagira amazi mabi
yego eh, ah, didier yabivuze nibyo oh, igihugu cy'u Burundi kirimo amazi menshi kandi meza ariko muri aka karere muramaze kubona yuko korera bitera igihugu cyose nk'ubu nababwiye yuko ari ngaha nuvuga ahantu hakunda gukorerwa ni ngaha mu kiyaya cy'imbo gihanamiye eh, aha aye mubona ikiyaga cya tanganyika icyo novuga ni uko hariho abajejwe gukwirakwiza amazi mu gihugu haba mu gihugu hagati eh, haba mu makomine hariho n'uruhara hanini rw'amakomine kuraba yuko nyine bitunganije muri rya migambi mishasha bariko baratunganya bakaraba yuko amazi by'ukuri abenegihugu babatoye ayafise hari hajya hariyo imi- i- amasoko bagatunganya za rusengo hanyuma abajejwe gukwirakwiza amazi meza nka mu gisagara eh, eka mbere no mu no mu uvuga muri aha mu miji mito mito ariyo regidezo ikaraba yuko by'ukuri ayo mazi yoshikira bene igihugu kandi turazi ko bariko barabikora ahanini ni uko amwenegihugu amenya ko nawe afite uruhara runini kugira ngo iterambere nyakuri na cyane cyane rijyanye n'amagara meza turishike radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr ndikumana n'abandi mwese muteze amatwi ijwi ry'amerika mu kanya twavugaga ibya mwene wacu niyo nsaba francine mu mu- mu kwirukanka metero magana umunani mu mikino olympique ibera i rio de janeiro muri brazil muri kimwe cya kane mu itsinda rye hari harimo n'abandi bantu barindwi umudagekazi umunyamerikakazi umuslovakiyakazi umunyaswedekazi umunyesantrafurikakazi umunyebelarusiakazi n'umujamayikanikazi amaze rero kubatsinda muri iri tsinda rye francine niyo nsaba rero azakina kimwe cya kabiri cya metero magana umunani hagati aho ngaho muri icyo kimwe cya kabiri nabwira abatwumva yuko bamwe mu bo bazahura nabo harimo umunyafurika y'epfo witwa semenya kasiteri ijwi ry'amerika turi kuganira ku kibazo cya korera dr ndikumana tade niwe rero udusobanurira uko twabyitwaramo cyane cyane adukangurira isuku duhamagare patrick ndibwira ko ashobora kuba ari we usoza iki kiganiro patrick wiriwe
mwiriwe mwiriwe ndabumva akabazo kawe
yego mwisagwe mperereye i bujumbura mu burundi nta hantu ndi muri aka kanya ni ahantu muri karitsiye ya ah, impande ino muri indisiriyeri ndabona kuremba ndabona isuku ryaho si ryiza ni ahantu hameze nabi eswe ko hari abantu benshi nkunda kubaza ati none mwe bigenda gute kugira ubone iyi karitsiye yuzuye umwanda bakambwira ati umuntu arashobora kubura amafaranga n'ayo kurya ayo kurya muri twarete ubu uye zigeze ku majana abiri majana atatu niyo nokihutira kurondera gusumba kurondera yo kurya ngomba kubaza rero nk'uwo mutumiye ati bategura iki kuzana ya matwarete mobile bagateka ahantu hose ku mabarabara bakarondera n'umuntu azicungira akazazigirira isuku aho abantu bato bato bashobora kuza barajya kwiherera atari n'amafaranga na cumi batanze uza ugira igisagara kibe neza bo bategura ikibe na leta Uwo- uwo uwo mugambi wojya mu ngero wo kugira ayo matwarete abantu bajyamwo ku buntu kandi bakayagwiza ahantu aho ariho hose cyane cyane hari ye urakoze patrick dr ndikumana dusigaranye umunota n'igice ugereranije uyu patrick rero wamubwira iki kandi wanzura
yego murakoze patrick ati ari muri karitsiye ndisirera i bujumbura arabona yuko hari ahantu hari isuku rike nibyo eh, karitsiye ndisirere turazi hari ahantu henshi hariya ku- novuga no ku aha batazira ku mase aha eh, muri ngagara hariya hari amahinguriro Eh, ati mbega none leta ubushikiranganji ntibwozana yama eh, ubuzu bwa sugumwe mobile burya ba- ba- ba- batereka ahantu umuntu wese aga- akaza arashobora kwi- ku- ku- kwihagarika ngaho atacarinze kuriha aha aye ni ikibazo navuze neza yuko aha muri karitsiye indisiriyeri ikintu cya mbere ni uko aho abantu benshi bakoranira uravye haba hari nk'uburiro canke ihinguriro canke hajya amasaboneri hajya bakora amasabune canke hajya bahura umuceri cyangwa ugasanga hari akabari aho rero dusaba abajeje intwaro na cyane cyane bo muri ako karere no mu bundi burere bwa- bw'igisagara cya bujumbura ko uwo muntu ariko arakora icyo gikorwa ngaho ategerezwa no gutunganya akazu ka sugumwe kugira ngo abantu baje bagana icyo gikorwa ariko arakora baronke aho ashobora kwihagarika nayo ahandi ibindi byiza ko bijyaho mugabo nabyo nyine bisaba uburyo byogora rero ingene uwo muntu aba ahacunze arahembwa canke eh, no kugategura ku munota ku munota nabwo nyine bisaba uburyo nibaza yuko twofashanya ibyo bishoboye kuboneka ni byiza ariko eh, baca umugani mu kirundi ati byagusa bitera ubwenge buke umuntu yashoboye kuronka amahera yo gufungura aho hantu yagiye gufungurira ni uko uwo muntu agifite ubwo buriro canke afite ubwo bunywero canke iryo hinguriro ategura aho abaje bamugana bashobora kuja kwihagarika kandi hakwije amategeko y'isuku hanyuma mu guheraheza nagira insure ntera ke akama bene igihugu batwumviriza yuko by'ukuri twafashanya kugira ngo dutuze kino kiza cya korera kandi turashima yuko eh, dukorana neza n'abajeje intwaro kandi tukabasaba kurushizaho inguvu hanyuma tukizeza abenegihugu bose ko uzoramuka afashwe n'iyo ndwara eh, imiti hamwe n'ibisabwa ku ba muganga bihari kandi ko abaganga biteguye kubakira akabavura atashe barinze kuriha hanyuma tukabasaba nabo yuko bogira uruhara rwabo na cyane cyane mu gukomeza isuku kandi Yego.
turasaba barya bajejwe ba Yego.
muganga b'isuku ko bogendera dogiteri dogiteri abenegihugu ndikumana bakabarinda.
ndabashimiye cyane radiyo ijwi ry'amerika